mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenie mukankusi ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi ikiganiro rero ni muri isanga uyu munsi nk'uko bisanzwe buri wa gatandatu muri aya masaha tubaha umwanya mugasangira kandi mukadusangiza ku makuru iwanyu abatari baduha telefone zanyu rero muduhamagare kuri whatsapp tubone telefone zanyu cyangwa se mukomeze mutwandikire kuri whatsapp inomero yacu ni kabiri zeru kabiri ni ukubanza akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe mukurikira radiyo yanyu kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mukatwumvira ku mirongo migufi shoti waves mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mwadusanga kandi ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mbibutse kandi ko mushobora no kutugeraho mukoresheje aderesi yacu ya email ariyo radiyo yacu arobaze gmail akadomo com mwatugezaho rero ibitekerezo byanyu igihe mubonye akanya aho n'igihe mushatse kutwandikira ubu cyakora turi live ikaze mwese rero kuri radiyo yanyu mu kanya turabaha umwanya tubaha ijambo muvugane n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika reka ko ubuhanga bw'ibyuma biba baduhaye akaririmbo
in a the dancehall session. Charlene and Nina. This is a dancehall session. Eliakis music. Uri mwiza, uri kirenga. Maze amezi nkureba, maze igihe nkugenzura. Uyu munsi reka mbivuge ko ari wowe nshaka. Uyu munsi reka mbikubwire ko wanywaye umutima. Baby ntundize oh ntushavuze emera utari namusanga kuko nanjye nje ngusanga Baby ntundize oh ntushavuze emera utari namusanga kuko nanjye nje ngusanga unkomeze fata ntunde kure oh fata unkomeze baby fata fata fata fata fata nkunda uburyo umpobera akunda ibyo unkorera nshimira aho nagera uri uwa mbere fata unkomeze fata ntunde kure oh fata unkomeze baby fata fata fata fata mana ibi bintu ni byiza eh uru rukundo ni ukuri ruraryoha ngiye kubwira amasenge na mama ko tuzahorana ntuzigera umwumura numye ruri ntabwo akubwire akubwira uko wansonze singuteze ibitangaza oya usibye urukundo ruzira amakemwa Eh, unkomeze fata ntunde kure oh fata unkomeze baby fata fata fata fata nkunda uburyo umpobera akunda ibyo unkorera nshimira aho nagera uri uwa mbere fata unkomeze fata ntunde kure oh fata unkomeze baby fata fata fata fata wowe mbona mu maso nkabona ntawe musa wowe ni hera kwiha wese ni wowe mbona mu maso nkabona nawe musa wowe niyebeye nakwiha wese cyo ngaho fata unkomeze fata ntunde kure oh fata unkomeze baby fata fata fata fata twizere rero ko ako karirimbo ka sharina nina mfata kabanyuze mukomeze rero munogerwa n'ibiganiro bya radiyo ijwi rya amerika ubu rero tugiye ku murongo wa telefone twakire abakunzi bacu duhere kuri laurent laurent uranyumva
ndabumva ndabumva yewe urahagana hehe
ndi mu ntara y'uburasirazuba mu karere ka kirehe ahantu hitwa musaza kanyinya ye amakuru kikanyinya
Cya, turashima kabisa nubwo izuba ryo ritumeye nabi kabisa twabuze imvura
imvura yabuze
Cya, yarabuze burundu kabisa ejo bundi nubwo kare kaguye ariko eka ibigori byumye inzara igiye kuzatwica yo birababaje rwose I- iyo iguye iragwa nabi ya- yabura nanone ikabura imyaka ikuma
Cya, igenda igwa duke duke ntabwo igwa ahantu hose nagera Mhm. yewe ga impinduka impinduka ihindagurika ry'ibihe rero rigiye kumerera nabi abantu ingaruka zigiye kuba nyinshi cyane ko bihagaze kabisa ndabona inzara igiye kuzatwika Tu- nyamara iminsi iheretse usinzi Oya, oya, oya, nta- oya nta kwiheba nta kwiheba oya yaturemye iratubona Eh, irahari rwose irareba Ah, ngo niruhekere ababyeyi buriya ejo cyangwa ejo bundi ishobora kuzagwa
Eh, ariko ya, twari tumaze iminsi kuri kuri- kuri radiyo nyamara tutari kubumva neza sizani bya byagenze hano i kirehe nibyo
amarezo yari yarabuze kabisa ntabwo tuba duherutse kubona amakuru yanyu byerekeye icya mbere nashaka kubarizwa nashaka kubarizwa muri ya nama y'ejo yabaye kuwa gatanu iyo arusha bya- bya- byagenze bite se baba barabikemuye neza cyangwa ntabwo bigeze babirangiza oya ba- yabaye ihagaze yabaye ihagaze kubera ko umubare wari ukenewe utagezweho
Eh, noneho bara- ba- ntabwo- none se numvise bavu- bavuga ngo muzongera kuba kuri makumyabiri
nta ah, ubwo ni ugutegereza tukareba ishobora kuba ish- na- cyangwa se na biriya yari yateganyijwe ubwo ni ugutegereza Mm.
tukareba
none se ubu ngubu kabisa ca icyo ivyo bihugu icyo gihugu cyacu mwumva kiba kimeze bite tubise abantu abantu leta y'u burundi ntabwo yigeze yitabira muri iyo nama oya ntabwo yari ihari
ubwo niyo mpamvu niyo mpamvu itabaye bari banditse n'ubundi basaba ko byakwigizwa inyuma ko bakeneye umwanya kugira ngo bitegure ubwo rero urumva Mm.
ntabwo bahabonetse Ni- ashobora kuba no kuba ari nayo mpamvu umubare utabashije kuzura
Mm.
Nge- yebwo ba- bari batubwiye ko ama, ra- am- am- kuri fm uh, mirongo ina- ijana na kane ko abantu batatwumva sinzi niba ariho bamwe bwira mutwumvira ko uvuze ko mumaze iminsi mutatwumva Eh, twa- twari tumaze iminsi tutari kumva kabisa ntabwo twari kumva amakuru yanyu twari tumaze cyakoze n'ubu na- n'ubwo iri gufata neza gufata iguruka ntabwo Mm.
biri gucika ntabwo biri- ntabwo- ntabwo ntabwo turi kumva kuri radiyo neza hari igihe biri kuza bikongera ikagenda Yo. ubwo ni ukureba tugakomeza kubwira ababishinzwe baka- bakabicunga kuko n'ejo icyo kibazo cyari gihari batubwira ko mirongo inani n'umunani fm mirongo inani n'umunani ariyo irimo kumvikanaho Rero kandi kujya- kwita Eh, ijana- utanga n'amakuru ijana na yose kane ibice bitatu ntabwo ntabwo twari turi kuwumva kuko Mm.
hariya iriya- iriya iriya mirongo inani n'umunani ibice bitatu hari igihe kubera ari ifite rediyo hari igihe baba basi- baba bashyizemo amakuru y'ibyabo Mhm.
namwe ntitubumve nicyo kibazo tuba dufite okay Ye, ubwo barakomeza babikurikiranira hafi na- twa- ejo twarabivuze n'uyu munsi ubwo barakomeza barebe twizere ko kiza- ikibazo kizakemuka vuba Eh, akandi kabazo nashaka kubabaza Mm.
muri iyi minsi ishize narigeze kumva ngo ngo ngo radiyo y'ijwi rya amerika hamwe na bbc ngo mu burundi barafunguye Biriya- kuko ibihano- ibihano ngo byari byararangiye none se ijwi rya amerika mu burundi ese bara- bara- barabakurikirana cyangwa nabwo bara- bara- bara- bara- bari kurikurikirana neza nk'uko byari bisanzwe mbere nikoze rora ninde wakubwiye ubyo wabyumvise ko bafunguye Ja, nabyumvise nyine kuri radiyo y'ijwi rya amerika yuko ibihano bari baba- bari babakatiye yuko ngo bya- ngo byarangiye ariko nari nitegereje yuko baba barabafunguriye radiyo fm igira ngo Oh.
mu burundi yaba iri ku- yaba- yaba iri kuvuga we ntabwo byarangiye ahubwo igihe igihe bari bafatiye ibyo bihano cy'amezi atandatu cyararangiye cyo ariko nta Eh, ubwo- gisubizo bari batanga ubwo umwanzu- umwanzuro niwo utarafatwa Mm, ntabwo turamenya icyo bazafataho umwanzuro turabitegereje na Eh, mm, akandi kabazo nako nashaka kubibariza Eh, kurimo gufata umwanya mwinshi cyane se abandi baravuga ryarya Oya, eh, ngiye kurangiza nta kibazo n'akanyuma Eh,
kiriya kiganiro cyo ku gatanu cyo gutasha nyine kira mu iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara eh.
Sha, kabisa muduha akanya gake iminota hajyabaga iminota cumi ugasanga rero umuntu yo- ya- yo- yohereje nimero ntagezweho kabisa icyo twabisaba kugira ngo nashobora tubakunda cyane mwazanye isaha kabisa umuntu akaba yisanzura mu mu gutashya Eh, isaha ko ari nyinshi ikiganiro cyose uvuga cyo ko ari iminota mirongo itatu
cyane ariyo basi muga- mugasanga mutugerageza nk'iminota mirongo itatu kabisa umuntu akisangamo agatashya abi- abi iwabo kabisa reka nkatwe tuba turi mu mu- mu mpunzi tuba dukumbuye n'abantu bacu kabisa iyo tubataje bakatwumva no kuri radiyo hari igihe bumva bishimye bakavuga ati umuntu wacu aracariho Mm.
ibintu bikagenda neza Mm.
ntabwo isaha sinaguha icyizere cy'uko tuzabasha kuyibona ko burya haba- hakenerwa na za taransimitezi ku buryo rero ah, ya, umuntu ashobora kongera iminota yenda ikaba nka makumyabiri cyangwa makumyabiri n'itanu ariko Eh, na- Kuko izi- izi saha ntabwo nabihamya.
nabidutabira.
mm, tuza- tuzagerageza ariko kandi mujye mwibuka ko hari n'ikindi kiganiro uretse kiriya cya iwacu mu ntara tubahamo iyo minota yo kugira ngo umusuhuza banyu hari n'ikiganiro cya- kiriya cy'umuziki kiganiro cya- cya dususuruke rero Eh.
njye ntabwo byarananiye nabwo menya numva kiri kuba ariko sinzi mane wakora ibintu bavuga ngo numva abandi bari kubahamagara ariko njye n'ibindi bintu ntabwo bikunda sinzi nda- ndaja kuri kuri nyine radiyo ijwi ry'amerika mba narayiforowinze ntabwo Mm.
nu- kiriya kiganiro ntabwo ntabwo nja nkibonamo mu- mu- ngiyo ngiye kuri facebook ntabwo ntabwo nkibona Okay, utugeraho ukoresheje facebook
Eh, njye nkoresha facebook nyine nkohereza nimero niho niho Aha.
muhita mumbona nta kibazo ye ubwo rero noneho uzatwandikire utubwire ko wi- Eh.
uvuge ko wifuza gutashya mu kiganiro dususuruke
umuntu yandika se muri inbox yanyu ushobora kwandika ush- na kuriya twandika kuriya birashoboka kuri uduha nomero eh Eh, ushobora kutwandikiraho ugiye no muri inbox cyangwa se ukatwandikira nka kuriya ukavuga uti jyewe ndifuza ku- kuba natashya
Mm.
tuvuge ubyanditse byanditse nko ku wa gatanu byaba byoroshye Eh, eh, ubwo nta kibazo nzabikora kabisa cyangwa se n'ubu ngubu niba ubishaka nda- nshobora kugutumikira ariko nawe wiya- wanditse gutyo ukavuga uti ndashaka gutashya muri dususuruke rwose Eh.
thomas cyangwa fideli baza guhamagara
cyane cyane Ye, urakoze cyane cyane Ugi- hari mugize neza kabisa mugire umunsi mwiza na Ye- wikende nziza Ye, nawe ugira umugoroba mwiza na wikendi nziza data turabakunda cyane Ye, natwe ni uko twakiriye rora Abamubwiye mu- Mm. rora ah, innocent nako mumbabarire innocent
yego amakuru ki
yego ni meza cyane nuko nuko ari urahagana he?
yego ngaha mu gisagara cya bujumbura mu kanyosha Mm, mukanyosha mwiriwe mutese
yego mu kanyosha tumeze neza kuko n'akavura kariko karagwa ino ngaha iwacu Mm, mwebwe mufite amahirwe dore Laurent wo mu burasirazuba bw'u Rwanda we yavuga ko iyi myaka ibiterwa bashyize mu mirima birimo kuma kubera ko nta mvura mwebwe mumeze neza
yego twe tumeze neza kubera ituye iminsi yose karagwa kubera ituye ntitwidoga ino iwacu n'imana ishimwe nuko andi makuru rero wadu- wadutangariza aho ngaho
yego ayandi makuru twe turashima ukuntu leta y'u Burundi iriko ikifatamo kubera iriko ikuri- iriko ikurikirana urupfu rwa minisitiri w'uburenganzira bose bagizemo uruhara ko yatangiye kubafata kubishira imbere Mhm.
Eh, tugasaba n'abajya bose badondaguye yuko ko boza bakitaba ubutungane bakivugura abadafite ivyaha bakarekurwa n'ubutungane nabo abafite ivyaha nabo bagahanwa kubera turakeneye kumenya umuco ababikoze kandi bikaca n'ahabona Mhm.
urumva leta y'uburundi yatangije igikorwa ciza n'abantu bose bashima tukamenya umuco abarimu n'ababikoze A- abagiga n'intahe baba- bagacibwa urubanza atesho bagira nabo bakarekurwa Ye. urumva ikintu kinini bizafasha bari iki ku bwawe
jewe ikintu bofata ni kubera bajya bose badondaguye bari mu mahanga u- ko boza bakitaba nk'imitahe uwotaco yagira bakamurekura ufite ico yagira nabo bakamucira nk'urubanza kubera uko mbona abo bari hanze uko nabobona sinzi mbona ingene bazoshika no kubera ibihugu barimwo batavuga rumwe na leta simbona ingene bazoze kweri urumva ni kugerageza bakabacira nk'urubanza tukamenya ukuraho ukuri n'ababikoze tukabimenya hatanzwe ariko bagiye gu- ni- niba zitari zanatangwa impapuro zo kubafata kugira ngo ibihugu bibafite bi- biba- bibatange
Eh, leta ejo yarasohoye imitahe yarasohoye imitahe ngira isigaje kurungikira aho bari muri ibyo bihugu kugira ibibarundi kimwe mu burundi ubutaco yagira akarekurwa imico yose ico yagira nabo agakurikiranwa n'ubutungane
Ye, u- u- iyi nakubazaga nti urumva wowe ku giti cyawe urumva niba niba bamenya bakabahana bizahindura iki bizafasha iki ku gihugu no ku banyagihugu
ego ku banyagihugu n'ibyo tumenyeye abakoze icyo cyaha n'ibyo bohanwa bagacirwa urubanza byo tukunezerane abafashe bakagandiragura nk'umukuru w'igihugu atacu yatera atacu yatera atacu yari bwakore ngo babone ko ari bibi rero wumva ibyo bitababaje Mhm, donc wowe urashaka kuvuga ubutabera ko bwaba bugezweho
Eh?
uravuga ko ubu ubutungane bwaba bwubahirijwe baramutse bafashwe baga- bagahanwa babikoze
ego ngo abafashwe bohanwa nyine ababikoze a- a- abatacu bazira nabo bakarekurwa Mm.
cyo nicyo tubabona Mhm. Ye.
ego ndagushimiye cyane rero mukomere cyane abo mu kanyosha ubwo badusuhurize ugire umugoroba mwiza na wikendi nziza kwibuka kandi murakoze ko muduhamagara minsi yose Ye. murakoze namwe kudukurikira rwose
yego namwe murakoze cyane kuzijya amerika Ye. twakire na armand
mwiriwe mwiriwe mwiriwe neza
Eh, murakomeye murakomeye turakomeye uraduhamagarira he
Mm, genda uhamagarira mu gihugu cy'u Burundi nk'umubyeyi Mu Bu- i burundi uri ahagana hehe Ni- ni- mu Burundi Bujumbura Mm.
Burundi ko telefone yawe itangiye kugenda ijya kure
ariko uri ndabyumva bujumbura ndabumva Ye, uri bujumbura ndabumva ndabumva nuko amakuru iki si Ndi mu bujumbura Burundi ni mu Burundi nyakwamisha amakuru ndi mu Burundi ndakumva ye hanyuma mu- mu- amakuru cyaho Hanyuma.
ngaho
yego ndashaka kuvuga ku byerekeye inama y'ejo yasubukuwe y'abakuru b'ibihugu ba Afurika
yasubukuwe Eh, cyangwa why?
yasubitswe
Eh, yasubukuwe- yarasubukuwe yarasubukuwe irasubikwa
Eh, Mm,
ariko ku bwanjye n'iyo yari kuba ntacyo bari gushikaho kuko eh, aba- abo vyega batayi- batayitabye mhm.
baravuga ko ata mwanya ngo uhagije baronse wo kwitegura iyo nama Mm.
turabimenyereye ko nta manama bakitaba mu gihugu cy'u Burundi yerekeye kubera bazi ko harimo ibibazo bubazwa mu biba- mu biriko biraba mu Burundi
ariko batanze impamvu igihe cyose bagiye batanga impamvu bagiye batanga impamvu bata- bagiye- batabonetse impamvu bagiye ba- nyakwamisha amakuru impamvu bagiye batanga twebwe abanyagihugu ntabyo twemera kuko turabizi ibiri kubera mu gihugu N- ni uburenganzira bwanyu Eh, turabizi twebwe gusa mwebwe kubera ibanga ryanyu ry'umumenyeshamakuru mva si- ntimushobora kugira mu kubishyira hejuru twe turabizi nti- nta gihugu cya uganda n'igihugu cya tanzania n'igihugu cya kenya bishyigikiye uburundi bizopfa hab- hazopfa habayemo ikintu hazopfa havuyemo ikintu ku byerekeye igihugu cy'u burundi ibi biganiro byahagaze kubera iki kubera ibi bihugu byombi bishyigikiye igihugu cy'u burundi twebwe ntaho turiko turagana twerekeza nta namwe niko se Mbona ko muvandi ibiganiro- aruma none se urumva kenya na tanzania na uganda aribyo byabujije uburundi kujyayo uburundi bwari bufite impamvu zabwo burazivuga busaba ko byigira inyuma ubwo rero ntabwo ibyo bihugu bindi ntabwo wabiha wa, wa, Ndakubaza- ndakubaza amenyesha makuru kubera ko abakuru b'ibihugu batatu bashyitse i dar es salaam mu nama atacyo bashyitseko atacyo bashyitseko ngo kubera ibitigiri bidashobora kuba bikwiye habuze umuperezida umwe gusa wenyine ariko Nta urabi- intumwa ariko urabizi ko barungitse intumwa abanyarwanda n'abasoma- n'abasudani y'epfo barungitse intumwa Umva.
Kuko uburundi atacyo bigeze ba- aha.
Mm, ikibazo ni umubare icyo bita korumu umubare w'abantu baba bagomba ku- kuba bahari ntabwo wuzuye utuzuye rero Ntabwo- urumva n'abo baperezida ntibashobora gukora iyo nama cyane cyane ko noneho n'urebwa n'ikibazo yaba- yari yari atahari
yanse kwitaba yanka kwitaba kubera iki kubera iki Na- Kubera na- impamvu na- yatanze.
twe twe ntitunyura aba, ntitunyura hanyuma kubera igihugu cya tanzania kuki impunzi ziriko zirahigwa bunyamaswa yari igihugu cyitwa ko cigenga ubu impunzi ziriko ubu bariko barahigwa bariko barafatirayo abantu b'abarundi bafite ibigwanisho byerekana ko igihugu cya tanzania gishyigikiye igihugu cy'u burundi Ah? ubu bigezeho bijya muri sudani y'epfo bafite ibirwanisho babikuye hehe uko ubyumva babikura mu burundi nta- ba- ntabwo mwumvise barasiwe barasiwe muri muri tanzania ba- bagomba kuza kwiba ibyo zo mu mabanki n'ibiki n'ibiki harimo umurundi wo mu cibitoki mu rukana bafatiyeyo urumva none ibyo wumva gute wumva gute twebwe tuzo- tuzo- tuzonka amahoro gute mu gihugu mu gihe igihugu kanaka gishyigikiye abantu binjira mu rwanda mu mategeko nta nkoho iva mu gihugu Na- yinjira mu kindi ariko si ubwo u- uretse no kuba twa- tutagomba no kwinjira mu miyoborere y'ibi- y'ibihugu ubwo urumva i- uburundi ari bwo bwakohereza abantu kujya kwiba mu mabanki
Mm.
ahubwo wavuga uti Ba- "Niba- nibarinde Ndera umutekano nakubwira, wumva munyeshamakuru uyu Mm.
mu- uyu musore bafashe afite inkoho Mm.
bamusanzemo karite karite y'umugambwe senze defudedi umu- umu- umu- u- umuntu yatanze amakuru mu tanzaniya yarivuze no ku maradiyo aravuga ko uwo muntu ava mu- muri rugombo mu ntara cy'ibitoki none se Bamu- bamusangamo karanga- intuzanyi igipapuro cya cya cya Cya- senderi No- none se Urumva ubwo harimo- none se ubwo icyo umuntu azakora a- azaba yatumwe na na CNDD-FDD
barabatuma kuko bari kubaza guhiga baza gu- ba- bitwaza ngo bagiye gu- kwiba ariko bagiza guhiga abo- abo nyene abo mwimye- abo bari kubasohorerwa imitahe mpuzamahanga ariko simbona ariko mubabure ngaruka ku ico kibazo Ye, ca- ubwo- ca- ubwo ayo makuru ntabwo tu- ntabwo umuntu ya- ya- yayahamya atayazi ariko rero ubwo Reka- oh, reka ni uko ngaruke ku uzatohoza kibazo tu- ca- reka ngaruke ku ikibazo c'imitahe ntacyo Mm.
ariko muzovyumva Mm, ngaruke ku ikibazo Urakoze c'imitahe kubitumenyesha.
mpuzamahanga iriko irasohoka mm.
Ara- ye turakumva
iyi- iyi mitahe mpuzamahanga iriko irasohoka ku by'ukuri ku byerekeye abantu bego bamaze gufatwa abantu bane ubu hari urutonde rw'abantu cumi n'indwi ruri kurasohoka harimo na Pierre- Pierre buyoya Mm,
yego kuba duso- basohora imitahe nti- tubihakanye ariko harimwo abashobora kuba bariko bararenganywa kuri iyo mitahe sibyo mhm, harimo abashobora kuba muri icyo gihe cya mirongo urwenda na gatatu mhm, eh, batari mu nzego za leta Eh?
mhm.
Ba- n'abari mu nzego za leta batari batari mu ivyo vyerekeye ayo makudeta nibahamagarira uburyoya bareke ku- gu- gufatanya gufatanya aba- abandi bantu batari mu ivyo mw'ayo makudeta nk'abo cumi n'indwi nka rike rukingama wewe ni- noba ndamuzi rike rukingama nta bintu by'ubutegetsi bwo kwica ntuzenya byarimo Um- umva rero re- reka tubareke reka tubareke bazakora amatohoza ko yabo batanze imitahe ko Mm.
batanze imitahe ubu abantu majana atandatu biciwe ubugendana tubashyire mu ku ruhande rwande rwande Tu- tusa- dusabe nde twiture nde natwe ko biriko biragenda uko Mhm.
ibyo ubwo ni ibintu byo abanyagihugu bari bakwiye kumvira abantu abantu twari dukwiye kuja hamwe Mm.
tukavugana ikibazo Mm.
cy'uburundi tugaha gucana gufata icy'abahutu n'abatutsi n'abatutsi tukagishyira pemeni Mhm.
tuka- tukaza kumvikana amahoro akaboneka mu gihugu cy'uburundi sino amahoro ntazopfa abonetse mu gihugu cy'uburundi hama harimwo injyane hama harimwo kurondera aba hama ngo bagize ibi abandi ngo bagize ibi mhm.
ivyo ni kuri ntaho ntaho bitera bigana ntaho bija ntaho turiko turagenda Mm, hanyuma arama- kuverefe ubu ibarabara rya kibitoke ubu hari kuverefe Ubu Isaha ngubu?
nta muntu akirengana mu mu gisagara ca bujumbura bagusanze ku rugo za nyakabiga polisi igusanze mu- mu mu ibarabara wici- wiha imbere y'umuryango Mhm.
Baku- bakutwara kizungazunga baza gufunga ntituzi mbega iyo kuvurete Bari- bari- yatangiye bari- bari- yatangiye uyu munsi
imaze iminsi bakubwira ibarura rya kibitoki bakubwira ngo ngo ni kubrefe Mhm.
itambiri nta modoka irengana iva mu ntara ya kibitoki Mhm.
eh, yinjira ibujumba cyangwa iva i gihanga Mm.
cyangwa ku gicumbi yinjira ibujumbura Mm.
bakubwira ngo bashaka kuzibira ngo ntaba- ngo hari amakubrefe ibarabara rimwe nibavuge nibavuge icyo kigo- ntabwo babwira impamvu iyo kuvurete iriho
urumva hari umuntu ntari nshatse kuvuga Mm.
ya- w'umushoferi Mm, yagiye atwaye ibintu hiyo mu cyo mu mu ibintu nyene Mm.
hanyuma agenda nimugoroba agarutse bamuhagarikiye mu ibarabara baramubwira ati nturengana ngaha iri ni kuvure saa mbiri igeze nta modoka n'imirengana ni kuvure se mm,
urumva aca aca asubira inyuma kubera atari yateguye kurara eh, ashasubiza ruguru mu misozi muzabanza kuza ku- kumanukira mu gisagara yarego yari yashyitse mugabo urumva eh, yarenze kuzunguruka mhm.
bica bica bifatana n'ibyo byo- byo gusanga ejo bundi nabonye ahantu hirya y'ejo nabonye ahantu bari kwita abantu ku kabare bakubita ngo ngo nibatahe saa mbiri saa mbiri mu gisagara cya bujumbura Ari kugira ngo babe bavuye mu ibarabara mu gihe cya kuvurete Kwinyu- bari kubinywera ku kabare bari kubanywera ku kabare Eh, je nabiboneye jewe nyine aramukubita amakofi aramukubita intembo mbega bazi ariko azirika ngo nazi ntibaje mu rupangu none bakubita Barimo bose gukora.
bakubita bose cyangwa bakubita bamwe
bakubita ngo niba- aba- abari kubanywa inzoga ngo ntibaje mu rupangu ngo na- ngo nakajagari bariko barateza bariko babirira utwabo amafaranga Mm. baba babibamenyesheje yuko hari kuvurete ko mutagomba kujya hanze ku isaha iyi n'iyi
ibyo biri ko bibazanye akabiga bi- ni ya makarite bi- bi- bi- bifata- bafata uko ngo na- ngo niyo yagumutse nibyo niho- nibyo biri ko birabamo Mhm.
Eh, nda- ndangiriza ku ku kibazo cy'abantu b'amakinga nabo Mm.
ikibazo cy'amakinga abantu b'amakinga nimba ba- ko babona urumva ntawe uva mu cy'ibitoki ngo yinjire buyenzi ntawe uva mu buyenzi ngo aje mu kikiraro ntahangwa canke ka- uva mu kanyosha ngo arenge ikiraro c'akanyosha ni ukuvuga iki bariko barabohera mu moko imigongo umunyagihugu iriko yirondera ubuzima kugira ngo atunge u- bariya mu- uriya muryango wa- waboga Mm.
basize hariya ruguru
none urambwira azo- ese ubwo do- uba babwira- bamakinga barafata bababuriza iki barafunga.
se kugenda
ngo ngo ngo bateza ngo kajagari mu ibarabara ariko mugabo bakabam- bakabaka amafaranga yo gu- y- yo guterera n'ibiki n'ibiki nyine none bazayakura he uzo a- hari uwo twavuganye nijoro aranambwira ati jewe kuva isaha zitandatu Mm.
ngaye mahera igihumbi na magana atatu maze guca aho uzi ndarya Mhm.
nibabareke ko babatozamo amafaranga nibabareke bakora nk'uko bahora bakora hama baterera amahera bashaka y'amatora ariko baterwa yumviye nko ku ibihumbi umunani ubu arayagiye- arayakura hehe atava ku izone eh, nk'akararo tuvuge ku izone musaga Mm.
a- ngo aje buka ikiraro ca ca ca ntuze ca muha aho uhatwara umukiriya w'amahera amajana ijana rimwe canke amajana abiri Mhm.
uzokwiza y'amahera ibihumbi munani bagusaba uriha uzakura hehe je mbone ko ikibazo mu burundi hanini ibintu bi- ingorane ziriko ziraba ziriko ziterwa n'abapolisi ariko mugabo nabo baka- barafise abo babatuma barafise ababatuma Na- mwese mufite nibareka urwaruka aba ba- aba- aba batagisi vorema barafasha umunyagihugu uwo ari we wese yumvire utwuye umuzigo uvuye kurangura mu ka- mu- tuvuge mu eh, mu ki- mu kinindo sibyo Mm, mhm.
uvuye kurangura mu kinindo uratwara ufashe ikinga ryawe iryo kinga ntakurenza ku kiraro urinda gufata irindi kinga riri hagati kabondo kandi uwo nawe akagutwara kandi ku yandi mafaranga ntakurenza ku mupaka wa buyenzi ga- na- na kinindi urumva aho ugenda uriha amafaranga atagira uko angana muzika ko ubu- ubukene mu gihugu buri ko buzura inzara nta mafaranga ahari bari kuronka umunyagihugu aho kumvikana n'amahanga aho gukemura ibibazo kugira ngo imfashanyo ziboneke ni ugutoteza umunyagihugu ku mwaka amahera atari buronke sabe bari baracura muri mu burundi nta mafaranga bacura ni ukuri ibibazo ibibazo by'abatagisi ibyo biriko biratubaza twebwe abanyagihugu turabibona ntibabareke Ah, iyi- ikintu izo- barifashe bari- ribasezi riba- riherayo utafite kugombora riherayo eh, ni benshi bariko barifumbuliza jewe mvugana nabo Mm.
baratubwira ati nya amakinga yacu ari kare ntumenye iyo urikura ufatwa n'uwambaye sivile ba- uwundi gutyo ntumenye ikinga baripakira mu modokari bakaritwara uzorirondera hehe ntaguhaye na nimero ya telefone ngo uze kumuhamagara Mhm.
nta na kimwe None Jewe uwo- nakubwiye ahagarara n'ukuri uwo wambaye sivile se yari afashe iryo gare aguha aguha igipapuro cy'uko watanze ayo mafaranga Nta yaguciye na- aba nta na yaguciye kimwe avuga ko hari aguha, nta- nta na amategeko kimwe wishe aguha. we wahita gukubita aguhita gukubita amakofi Ahubwo- wahita guku- akwambura iryo iryo kinga ahubwo si ubwo em, ah, aruma ntabwo mwari mukwiye noneho kujya mwitabaza abayobozi mukababwira ibyo bibazo uko biteye kugira ngo Nta- babarengere nta- kuko aho ntacyo urumva hashobora bagu- kuzamo akajagari ntacyo bagufasha na kimwe abayobozi barabitura ariko nta na kimwe babafasha Mhm.
renda menshi bakuru uzorondere umu- umu- umu- umunyonzi w'ikinga eh, hanyuma muvugane azokubaza azokubwira ikibazo kibi nta nta aba- bamuha amakofi gusa agahita kaza imodokari numva baba bavuganye bavuze burya buradiyo bwabo bavuganye bagahita ayo apfukira mu modoka bahita bagenda aha arenganye arenganye intambuko zibiri ngo aje guca umupaka w'i- w'izone n'iyindi Urumva? ni ukuri twebwe abanyagihugu biriko biratubabaza ku bantu b'amakinga batunze imiryango iyo mbere nko mu mwaka umwe w'ejo wundi yararije afite abana batandatu Mm, baravuga ati yahora aronka amahera akaronka buruyinga ubu- u- umukiba ariko aramutabaza nyabona nyabona abana bagiye wicwa n'inzara Eh, ntavuka ingozi ubu uyu none biraherera he nibabareke bakore nibareke bakore hama babwira ati muzana ya tu- y'amatora mm.
dutere ntitwaze guterera mugabo bije mu mu muco bareke u- bayarondere none uzakura hehe uva akarorero nko ku izone ya- ya buyenzi ujya ujya nko kujya nko kujya mirongo ibiri tuvuge uraharira amaheri amajana abiri none hari amakinga arenga ngira nka nk'amajana nk'abiri urumva ntuzoronka ayo mafaranga ryari rwose aruma birumvikana ikibazo ikibazo cyawe kirumvikana kandi birumvikana ko bikubabaje rwose ndumva nkugiriye inama mwagerageza no kuvugana n'ababishinzwe abashinzwe ah, ibyo mu mihanda bakira am- am- iyo mi- mataga- am- i- ama- amakori cyangwa se n'abayobozi ubwabo kuko niba hari abantu bashobora kwihisha inyuma bakaza bakabaka amafaranga bat- bambaye sivire aho ngaho hashobora kuzamo akajagari ga- katuma mu- munahomba Akabi- cyangwa se akabi- mukananirwa no eh, gukora eh, akazi eh.
kanyu Mm, Eh, eh, eh.
Yewe, Urumva urako- birababaje, birababaje birababaje umuyobozi rwose ura- uramwitura akakubwira ngo genda ngo icyo kibazo ngo ngo ni ukuza kukibariza ngo mu bayobozi b'ama- b'ama- b'amakinga Mhm, wagenda kubabaza nk'u- nka- nk'ababatwara babatwaye amakinga mhm.
baza kwitura ama- abayobozi b'amakinga ishyirahamwe bakabwira ngo genda mubaze muri polisi aho kubafasha bati genda tugende tugende kubaza muri polisi icyo icyo bagufata iryo kinga hama tugikemure oya bo barakunungira ngira ni usanga ari byo baba bazinanye Mm, ariko birababaje birababaje kubona umwenegihugu ariko aratotezwa ku bintu bidafashe birababaje cyane eh, nu- rwose biru- birumvikana ikibazo ufite ubwo nibabareke ugisangiye na benshi bakore nibabareke bakore by'ukuri ba- bafashe imiryango yabo ba- abana babo babyaye baravuga ngo ngo ntibagabanye kubyara uzagabanya kubyara none urikura uri- urikura buri kintu bagaburira Mhm.
nibabareke nibabareke by'ukuri nacyo Twizere ko ba- bakumvise, twizere ko bumva- biratubabaje Mm, twi- twizere ko bumvise ako kababaro usangiye n'abandi baba ari abanyamakinga baba ari ababyeyi batabasha kugaburira abana kubera amakinga yabo yafashwe cyangwa se eh, n- n'uko bahagaritswe mu nzira
Eh, Ndagushimiye- murakoze, ndagushimiye murakoze.
cyane kusangiza Murakoze, kuri ayo namwe makuru.
yego, murakoze, murakoze.
Eh, mugoroba mwiza twakire joel joel
ndakumva eh, urahagana hehe
ndi muri marara muri mara urakomeye se
ni amahoro kabisa ziri nkamwe hii Eh, urakoze cyane rwose kuba uduhamagaye
Mm.
Ye, bitereye aho ngaho amakuru waduha ni ayahe
amakuru nabaha ntayo gusa nuko akavura kataragwa mu bisanzwe Mhm.
Mm.
hashize igihe kinini se
Eh, mu- imvura i- ntabwo kuva mu kwezi kwa kane umwa- mu kwezi kwa kane mu kwa- mu kwezi kwa gatatu ntabwo iragwa Mhm. ariko n'ubundi aho muri ibyo bihugu mugira ibihe imvura igwamo n'igihe ihagarara
Eh, i- mu bisanzwe imvura yahigwa nk'amezi abiri yonyine Mhm.
Mm.
none ubwo mubigenza mute hagati aho ngaho igihe itarimo kugwa hari uburyo bwo kubika i- ibiribwa mu- ku buryo bibageza ku wundi musaruro
Mm, kenshi bakunda gukoresha irrigation Mhm.
Yeah.
Mhm. uri ku isoko se ko numva abantu bakuri inyuma benshi
ndi ku isoko kabisa Mhm. wahashye uduki Eh. naje nyine gu- guhaha nyine kubera ko ibyo nyine nimugoroba Mm. maze gu- ubu se ntabwo bwije aho ngaho ubu ni- ubu ni isaha ki
ubu ni ni amasaha amasaha n'amwe nk'ayo mu burundi Mm. Eh, haracyari haracyari kare ntabwo burira Mm.
ntabwo burira nyarutsa nyarutsa rero ujyane ibyo ibyo umaze guhaha mu rugo babitegure
ubwo njye nabitegurira nyine ntabwo nyine ni jyenyine eh uri wenyine
Eh.
nta nta mufasha
aya nawe eh uz- uzamubona ryari se
simbizi nyine ntibyakunda nyine imbe- ni imyaka iri imbere cyangwa uracyari muto ku buryo utari wabitekereza
aya ntabwo ndi muto ndakuti Mm,
Eh.
sawa biba nuko nkiri ncyari mu mashuri nyine Eh, wowe abanza uyarangize
Eh.
Mm, ubanze utegurire ubuzima ure- urebe ko wazabona ikizatunga urugo
Mm.
Ye, urakoze cyane ubwo tuzuhuriza abo mu bantu
Eh, ndabasuhuza Ye, ugire umugoroba mwiza Ye, namwe ye, twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga tubaha ijambo kugira ngo mutuganirire mutugezeho amakuru iwanyu reka twakire na nsengayire turi kumwe ndavuga turi kumwe cyane Ye, urahagana hehe
ni i kigali ahitwa igikondo igikondo se mwiriwe mute
igikondo ndabona mpiriwe neza nta zuba ryinshi ryavuye Mhm.
hakara- hara- hari akabeho gakeya k'umugoroba Mm. weekend Niteguye.
weekend yo yifashe ite rero
wikendi ndabona ni kigali wikendi iyo bishyushye abafite amafaranga ku bafite amafaranga baba bari ku- ku- kuyiryohe- ku- ku- kuyiryoshamo Mm.
abatayafite nabo nyine bakihangana kuko ni- ni ivi niko biba bimeze Mm.
bimeze neza nta kibazo nyine urebye nibyo Mm. Aba- abafite aba- abafite uko bi- bifite nyine bara- barasohoka
ariko n'utafi- n'udafite uko yifite dufite gifu hano igikondo hari expo ya medi yo guteza imbere medi ini rwanda n'imurikagurishwa imurikagurisha ihari rihari Mhm.
kwinjira ni ubuntu uragenda uka- uka- ukanyuramo Kwihera ijisho.
ukareba nyine aho inganda zacu zigeze mu gukora ibikorerwa iwacu nyine Mhm.
niko hari na gahunda nziza yo gu- ya- ya- abanyarwanda bamaze kumenya yo guteza imbere ibikorerwa iwacu mu imbere imbere mu gihugu Mm.
umuntu ari kwinjira agatemberamo harimo inganda zidoda inkweto zikora impapuro izi- ibintu byinshi ibikapu imyenda ibi byose birahari n'intebe byinshi Mm. none kuba- ku baba batari babimenye se rimaze igihe kingana iki rizarangira ryari niba abandi ba- baba batabizi kugira ngo bazagende nabo bihere ijisho
mbo ryata- rimaze iminsi ibiri ritangiye Mm.
ndumva rizarangira ku kindi cyu- muri ku- ku wa gatanu utaha Eh, haracyari umwanya
haracyari umwanya ku ba- ku- nu- uwabona umwanya yahagera rwose kwinjira ni ubuntu ushaka guhaha arahaha kuri makeya ba- dore bajyaga bavuga ngo birahenze ariko urebye bari bari gushaka ukuntu nyine bag- bagabanya agaciro kabyo kuko bajya ujya kugura nk'ipantaro yenda Mm.
cyangwa nkenda ku myenda y'abagore nk'ugiye nkukura nk'ikanzu yenda ya cumi na bitanu cyangwa makumyabiri yenda hari iyo- mu- hari iyo wajya kugura yenda nk'ibihumbi birindwi mu buzima busanzwe yenda ya- yindi itari iyo ya made in rwanda Mhm.
rero igihari ni uko bari kugabanya ibiciro kugira ngo umunyarwanda wese yabyiyumvemo Ah, ah, uko yifite abone ko hari icyo akwiye kwambara cyangwa se hari icyo akwiye ku- kugura muri ibyo bikoresho bihari Mhm. ariko n'ayo mapantaro harimo ubwo- um- ubwoko butandukanye cyangwa se abantu batandukanye barimo ku kumurika ku buryo ushobora kugenda uka- ukabona igiciro kijyanye na n'amikoro yawe
uko bigana kose ntabwo bihendutse ariko ntabwo Mm.
bihendutse dukurikije nk'uko amikoro y'abantu aba ameze kuko hari abamenyereye kuba bakwiyambara nk'ipantaro y'icyatanu Mhm.
hanyuma bamenyereye ko bakwiyambarira ya bibiri cyangwa bitatu ariko nuhagera umuntu ahageze ageze mu myenda nka gutyo hari igihe asanga nko byibuze y'amake ari nk'ibihumbi cumi na bitanu Mhm.
cyangwa cumi na bibiri gutyo urumva ari uko n'ubundi zirahenze ukurikije ubushobozi bw'inganda uko zi- zikomeje kwiyubaka bari kugerageza kugenda nyine bagabanya bagabanya ku buryo wenda hari igihe cyazagera buri wese akibona mu- muri ibyo biciro bihari niko nabyita wenda niko mba mbibona Mhm. cyangwa wenda bagafata ko bagurishije byinshi ah, bashobora kunguka ba- bigatuma bagabanya ibiciro
Eh, ariko urebye urebye n'uko mbere byari bihagaze Mm.
hari icyagabanutse ubwo mbere nta n'uwa- nta n'uwa- n'u- n'uwatekerezaga kuba yagira ikintu agura gikorerwa mu Rwanda Mhm.
ariko ubu ngubu urajya gusanga usange dufite amasabune akorerwa hano niyo ari kugura makeya Mhm.
dufite za papiye jenike zikorerwa hano nizo ziri kugura makeya ugereranyije n'iza mbere uko zabaga zimeze Mhm.
hari um, inganda zikora amafu amafu y'ubugarizi ya- ama- aka- akawunga ya- afu z'ibigori Mm.
mbere zarahendaga ubu hariho amafaranga yagiye avaho kuzo kuzo dufite zacu z'imbere mu gihugu ibyo biragura make cyane byibuze ikintu bata icyo ubona kitaragabanukaho ni imyenda ni ibyo bikapu by'abamama Mhm.
ni- ni- ni ni izo nkweto se ni ibyo nyine ugisanga kubera ko inganda zazo zabyo ari nkeya Mm.
zifata urwego rwo hejuru mu guheza Mhm. Yego.
ariko ubu mu kiga- mu kiganiro bari bari gutanga ndumva baragitanze ku munsi yatangiyeho bavuze ko bashaka kongera inganda bakaba- ku buryo ubunyarwanda a- nk'uko ba nyine bashaka ko gusa nk'aho igiciro cy'umusoro kuri caguwa ba- barakizamuye cyane kugira ngo ise ntigabanuke Mm.
ubwo rero bo baravuga bo- ba- sisiteme hari n'uko baza inganda zizaba nyinshi zigakora byinshi Mhm. noneho Uburyo ibiciro bwo- bikagabanuka ibiciro bikagabanuka noneho n'ubushobozi bw'izo nganda bu- bu- bukiyongera ku buryo ba- ba- bahaza kwambara kw'abanyarwanda nta kuvanga barategereza ngo ngo bajye kurangura ngo mu bihugu by'abaturanyi ngo bajye kwambutsa ibindi ngo yabaye mikeya kandi bagakora n'ibintu biri biri- biri karite bifite ireme bi- bi- bikomeye Mm.
kuko hari abanga kujya kugura ngo ngo ngo baranga baranga ngo ari inkweto ngo ni pirate ndibaza ko inkweto ba- nahabonye zi- uko zimeze ni inkweto ikomeye rwose yaramba ikomeye rwose Mhm. Eh, iri kubura ni- iri kubura ni ugukora byinshi kugira ngo eh, eh, ibiciro bise nk'aho buri wese abyisangamo mhm. murumva rero ko hari intambwe imaze guterwa niba abantu batangiye no kubyitabira ubwo niba najya ari benshi bakagura ari benshi bishobo- n'ibyo biciro bishobora kuzagenda bigabanuka uko byagenda kose nkurikije n'imyaka ishize wigeze kuba mu muri bibiri na cumi na gatanu Mm.
bibiri na cumi na gatanu na gatandatu gutya hari mu mpera y'umwaka n'ubundi irabaye yabaye rwose ukabona abantu nta kintu bibabwiye ukabona abantu wahagera ukabona abantu nta ukabona nta muri make ni urujya n'uruza rw'abantu n'uruhushya ariko ubu urahagera ukabona ko abantu bari kwinjira cyane rwose nkurikije na mbere kandi ukabona abantu barimo barahawe ukabona n'abantu bahashye ibintu ukabona barabicyuye ukabona nta kibazo umuntu wese agitashye yishimye kuko ati noneho hari aho bigeze Mm. sawa kandi rwose na- Eh, Ah, kandi rero nshaka kandi nshaka kusa nk'uvugaho Mm.
na- na- na- na- na- ni ikintu kijyanye n'uburyo umukozi eh, afatwa inaha mu rwanda
umukozi uravuga umukozi wuhe umukozi wo mu rugo umukozi usanzwe mu kazi umukozi uwo ari gasanzwe we wese mu mirimo umukozi aho itandukanye akorera umukozi usanzwe Mhm.
yenda nari nari- nari ndi gutekereza ngo wenda mwazadutumira nk'umuntu nk'uwo- nk'uwagira icyo avu- uhagarariye nk'umurimo mu rwanda cyangwa se uha uhagarariye urugaga rw'abikorera ushinzwe uko nabyita kuko usanga umukozi nta gaciro ahabwa hano hari ukuntu nk'umukozi hari nk'uwo twari turi kuganira mu masaha ashize ari kumbwira nyine ahantu muri kampani imwe yakoragamo zitajya zubahiriza amategeko y- cyangwa se kontari baba barasinyanye nk'ubu bara- yari- yarasezeye asezera ku kazi kubera impamvu z'uburwayi Mhm.
ariko yagiye yarabandikiye ababwira ngo bamuhe imperekeza barayimwima burundu
Mhm.
Baramu- baramu- bakajya bamutega iminsi bamubwira ngo uzaze ngo ejo ngo turebe ku buryo byarangiye asa nk'ahacitse intege U- urumva ngo amakuru yambaye ni uko ngo kugira ngo aguhe imperekeza yawe ni uko ngo ube uba- ubanza kujya kubarega Kuba- kubarega se?
Rero, Aga- aga- agatanga andi Wabanje- mafaranga mu nkiko wabanje kujya- eh, kubajyana mu nkiko
Mm, mm. ubwo tuzareba niba uh, uh, umuntu ushinzwe iby'akazi cyangwa se umurimo hari icyo ya- ya- yabaganiriraho
Eh, mu- mu- kuko abenshi ba- baranarengana bakarengana kuko ntabyo bazi bakiteza ariko bat- muduhaye muduteguriye nk'ikiganiro mukamutumira nka gutyo yadusobanura noneho umuntu wese akayabaza uburenganzira bwe n'uburyo yanyura inzira yanyuramo ajya kurega Mhm.
bikagenda neza we ahubwo ku- ku buryo byanakemuka atagombye kujya kurega
kandi ku buryo biba binakemuka yesu atabanje kujya mu nkiko kuko iyo ugiye mu nkiko y'amafaranga n'ubundi baguha niba byari ibihumbi magana ane Mm.
ntabwo urebye ibihumbi mirongo itanu ndetse ashyiriye mu ngendo ni ugutanga ibirego wirirwa uta umwanya wawe akazi yenda wari ufite gapfa Mm. Yeah.
Eh, ibyo ngibyo nagira ngo mbagezeho rwose rwose Eh, ndagushimiye nsengayire ko ukomeze ugire wikendi nziza reka nongere ngo utume rero Kami- Thomas Kamindi namugutumyeho nigeze kumugutumaho niba yarampamagaye akambura ntabwo Mu kiganiro araguhamagara cy'umuziki- ntabwo arampamagara mu muziki
mu kiganiro cy'umuziki rwose ntabwo yampamagaye azongera ampamagare duherukana kera mu mezi nk'atatu ashize ndibaza n'atarazi Mhm, ubwo ubaye wa kabiri ndakeka hari n'undi wari wa- wifuje ku- kuba yaha- yagira yamubona mu muziki ubwo ubwo nda- ndamubwira
mumubwire ubundi muzagire umwaka mushya muhire na noheri nziza Eh, rwose yego namwe Eh, Eh, urakoze cyane
namwe murakoze imana ibarinde murakarama Eh, namwe ubwo niba ufite kandi niba mufite ah, aderese positare itwoherereze tuzabahe karandiriye z'umwaka igihe Eh, zizaba rwose zigihari mwamukoze Eh, murakoze cyane Mm.
Eh, sawa sawa eh, radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda murisanga mwese twakiriye jean claude jean claude
karame karame wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe na mukankusi urahagana hehe yeah ni nk'uko bisanzwe ndi ambasaderi wanyu mu burasirazuba bw'u rwanda uri mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda Mhm.
mu kagari ka kerwa no mu mudugudu wa rurema ya mbere
ye mwiriwe mute sawa ngaho muri ngoma Eh, muri ngoma twiriwe neza ariko mbanje gusuhuza abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika Mhm.
Mm, bari bamaze igihe batanyumva ariko ngo wari waragiye hese wari wafashe Bari bamaze isafari igihe- Alo?
wari warafashe isafari
oya nari Eh.
mari ahubwo telefone yari imaze igihe itari ku murongo kubera ikibazo cya tekinike Eh, Eh, ariko ubu yasubiyeho ni ikirere kiba cyarabaye kibi ye welcome back
Eh, bari bamaze iminsi bari gukora imiyoboro hano ya emutiyene na tigo mu karere ka ngombwa ubwo ni ukuvuga ngo basubiye ku murongo rwose ni uko tukwifurije neza Eh, kugaruka neza Eh, ye nabo mbanje kubasuhuza kandi by'umwihariko n'abanyamakuru badiyo ijwi rya amerika bari bamaze igihe batanyumva ariko nahagarutse Ni uko ntabwo ari nuko.
kinini gusa niyo yaba ari- ari iminsi itanu Mm.
ba- ba- barabyibaza- barabyibaza ati umukunzi wacu uri hariya iburasirazuba ni uko ni uko hanyuma Eh, eh, Makuru ni rero.
ukuvuga ngo rero ni ukuvuga ngo murasirazuba nk'uko bisanzwe ni amahoro Mhm.
abaturage ishimwe n'urujya n'uruza mu mihahirane ndetse no mu no kubana neza Mhm.
by'umwihariko urabizi ko aya mezi turimo Mm.
ni amezi yakundaga kuba arimo ikibazo cy'inzara yavugwaga cyane mu gihugu hose cy'u rwanda nde- ndetse by'umwihariko no mu burasirazuba ugasanga inzara iri kugariza abaturage cyane none ubu
ubu nicyo nashaka kugira ngo nkubwire Mm.
ubu nta nzara dufite na gato hano mu burasirazuba
ariko hari u- hari uwo uwo twatangiranye ahubwo yatubwiye ko imyaka yumye Laurent avuga ko ah, abantu bashobora kuzicwa n'inzara
hano mu karere ka ngoma Mm.
tuvugana ubusazi Mm.
ibishyimbo aba mbere bari kurya Mhm.
Eh, ibishyimbo bari kurya ni ukuvuga ngo bishobora kuba byarabayeho wenda nko muri za kayonza ko mu bice bya za mukarange bavuga ko izuba ryahatse cyangwa muri- mu bugesera Mhm.
ariko kuri teri mu karere ka ngoma aho ntuye Mm.
hano mu murenge wa gashara ndetse n'imirenge cumi n'ine igize umu- akarere ka ngoma Mhm.
nta kibazo cy'inzara gihari mwe mumeze neza Eh, kuko niyo gihari ndetse ah, uwo wabikubwiye sibyo ko ntabwo namukurikiranye ngo mwumve Mhm.
hari ukuntu baza kuhahira ingoma tukabona baje ari benshi kujya tuba tuba tubahe ku byo kurya Mhm.
ariko ubu ntabwo mbona baza guhaha kuko bi- biragoye kumva ko ikiro cy'imyumbati y'imivunde Mm.
cyagura amafaranga mirongo inani
Mhm.
Eh, mirongo inani ubwo mu myaka ishize habaga inzara ugasanga ikiro kiri kuri magana atanu ndetse ifu itanaboneka dusigaye turya iyo bita shira umuteto Mhm. iyo ngiyo ituruka he
Eh, iyo bitaga shira umuteto yigeze kuza Mm.
yari yaje muri cya gihe cy'inzara Mm.
ubwo ikaba ari ifu y'abantu bacitse kandi badafite ubushobozi nyine inzara yarateye buri muntu wese ariyo yisangaho y'amafaranga make Mm. ku buryo umuntu atagomba Ariko- kuyinenaguzwa
Eh, ndetse iki gihe barayiriye cyane na- n'amaradiyo arahaguruka ati inzara imeze nabi mbega abaturage nyine ubona ko ba- bakuyemo isomo ryo kumenya kwizigamira ikigega guhunika Mhm. none iyo ngiyo Eh, yashira bavuga- umuteto yari imeze ite si iyo fu u- ku buryo yari ihendutse ni ni iki cyatumaga Yari- ihenduka yari ifu irimo akantu k'ukurura y'umukara Mm.
wa- wayi- wayicumba ukabona atari ubugari bwiza nyine Mhm.
ukumva mu kanwa ukumva mu kanwa ntabwo imeze neza ariko kubera kubwo ikibazo cy'inzara inzara irisha bibi Mm.
bakayirya aha niyo mpamvu bahise shira umuteto cyangwa n'imyumbati iba yarasaziye mu mu- mu- ahantu yari ibihunitse
Eh, icyo gihe sinzi nimba ngo yaravaga za burundi ntabwo yakorerwaga mu rwanda Mhm.
hari ibihugu yavagamo Eh.
ariko kubera ko inzara buri muntu wese nibwo bugari bashaka kuvuga ngo nagura kuko imyumbati mizima nta yari ihari ngo umuntu abashe kuvangana n'iyo ubugari buzima Mhm.
ubwo urumva rero ariko ubu ngubu sayizi tuvugana hano mu karere ka ngoma ndetse n'utundi turere ngenda ngeramo n'indi mirenge Mhm.
imyumbati irahari ikiro ni amafaranga mirongo inani Mhm.
ibishyimbo bireze ibirayi ni magana atanu akabigita ibirayi bireze
nuko ni byiza rwose Eh, urumva rero burya iyo abaturage nta nzara bataka ibintu biba ari amahoro burya inzara ni niyo izana amahane mu miryango Mhm.
Eh, ni ko ni ukuvuga ngo ibintu turejeje hano ngoma rwose abaturage barishimye Mhm.
ah, bari mu byishimo by'amasosiyete yabo ejo ejo hari habaye ikirori cya emutiyeni rwanda izihirwe Mhm.
abaturage babashije gufata ibihembo za rwamagana Mhm.
mu ntara y'uburasirazuba naho nari nagezeyo mabebereyeyo Ba- bahawe inka babashije bata- hatanzwe inka ari emutiyeni zitanze se emutiyeni zihirwe hari poromosiyo yaje muri emutiyeni zihirwe Mm.
wowe icyo ukora wakandaga akanyenyeri kane gatanu gatandatu akanyenyeri gatandatu urwego ukinjira muri poromosiyo Mm. hari icyo watsinze- watsindiye se wowe
Eh, njyewe njyewe ku bw'amahirwe naragikinnye Mm.
mbasha gutsindira ama- eh, kare- amakarita yo guhamagara Eh, Eh, ariko emutiyeni ujya kubona ukuntu yaguhamagaye ni poromosiyo yari imaze igihe mu rwanda mhm.
akabasha kukwihera ibihembo bati watsindiye simatifone Mm.
furati sikirini Mhm.
inka Mhm.
ihene Mhm.
amahene uri kumva ni ibintu byiza cyane ejo ntibyari ibirori mu burasirazuba Mhm.
Eh, Ye, mukomeze rero mwe- mwizihirwe muri ibyo birori byanyu kandi Ubwo rero, mukomeze mugire na ikindi nashaka wikendi nziza kuvuga- Eh,
hari ikibazo abaturage bari bafite ba hano mu murenge wa gashanda giteye gute nde- ndetse bitumye mbivuga kugira ngo nimba na- n'abayobozi badukurikiye babashe kugira ngo babishinzwe babashe kuzabikosora muri aka karere Mm.
hari ahantu hanyujijwe umuriro w'amashanyarazi Mm.
noneho ba- amapoto bayashinga mu mago y'abaturage nyine babasha kwangiriza imyaka yabo Mhm.
iyo myaka yangirijwe babwira ko bazabariha icyo gihe baraye abayapani bari baje kuwushyiramo nyine Mhm.
bababwira ko bazabishyura ndetse bakabaha n'amashanyarazi Mhm.
ariko ku- hari imyaka ishize ari ine bishyuwe ari amashanyarazi si bayabonye ubwo bari bamaze iminsi bambwira ati wazatuvuganiye ndavanira icyewe mfite ubushobozi bwo kuba nazabuvuganira kuri bya amerika wenda abaturage bakagira ikintu abayobozi bakagira ikintu bubafasha nabikora rwose mbatambukiriza iyo serivisi kugira ngo nimba n'akarere ndetse n'intara z'igihugu batwumva bazabashe kuza abaturage baravuga ati twebwe nta mafaranga wenda amafaranga bayareke deja ariko batuha umuriro mwene ipoto ihagaze mu irembo Mhm.
ariko ndacana
Mhm.
ugasanga rero ni ikibazo kigomeje kubamo cyane muri aka karere ka ngoma muri uyu murenge wa gashanda ubu ni mu kagari kakerwa icyo kibazo kiri Mhm.
akagari kose ingo zirenga ibihumbi n'ibihumbi Mhm.
nta muriro nta muriro uhari umuriro Kandi am- abatu- urabahita urabahitaho ukajya ahandi
Eh, ukambuka ukajya ahandi kandi bangirijwe ibyabo bavuga ko bazijya baragira iki bazishyurwa ndetse bazanacanirwa kuko ya- ya- yari yo mihigo y'akarere usibye ko n'ubu ngubu ejo bundi ku karere ka ngoma twari twagiye mu mu mihigo iri- igiye kweswa muri uyu mwaka Mm.
babasha kuvuga ko bagiye bari gutanga umuriro mu tugari dutatu ariko ibyo biri gukorwa ariko twebwe bara- bawucishijemo ntibabasha kuwuduha mu mwaka ushize Mm. none bari ibyo kubaha bagira.
umuriro ku buntu bari kubacanira ku buntu cyangwa hari ikintu buri muturage yari kujya atanga
kujya umuriro iyo byaje ko yari kampani Mm.
ikorana na wasake Mm.
bo bo baragucomeka ko bari imihigo y'akarere Mhm.
noneho wowe ukajya gufunguza ko- ko- koteri Mhm.
kuri wasake Mhm.
hari amafaranga utanga hoteli bakayifungura kugira ngo ubashe gucana ariko bo ba- barakubasiga bakwesitariye kashi po Mhm.
kuko naza n'imirenge tuturanye barabikoze barabacanira ubu ubu haracana ariko twe baradusimbutse dusigaramo hagati Mhm.
n'abaturage bira- birabayobera Mhm.
Eh, birabayobera gusa ikindi kintu bakosoye mbashimira Mm.
bashimira harazi tuvugana ubu mu karere ka ngoma Mm.
mu murenge wa gashanda twari tugiye kwicwa n'icyo bita inzoka inzoka zira z'amazi mabi zo mu nda Mm.
Eh, ko twavomaga ibishanga Mhm. none babahaye aho Ariko- muvoma amazi meza
ariko ubu amazi arahari tayari robine mu mudugudu harimo nka robine eshatu enye nuko nuko Eh, icyo ngicyo twaranakimushimiye aforodisi nambaje ndetse n'akarere ka ngoma kavuga ati mwaduhaye amazi ariko umuriro n'ubu abaturage baracyataka bati mwanze kutwishyura umuriro tuwubonye ubu dukoreye ubu kuvuga ngo ni amapoto ari mu ari mu mu- ari ahantu tu- twahingaga ibishyimbo se tukiyahinga none se Hakaba babasubiza hari- iki icyo gihe muvuze muti iyi myaka ine irashize ntacyo mu ibyo mwatwijeje ntacyo mubikozeho baba babasubiza iki
ubuyobozi icyo butu- icyo buvuga yewe akunda kwibaza amari ukunda umuntu ukunda gukurikirana cyane ibintu bya leta kandi akunda no kwitabira gahunda za leta bo bavuga ko bagiye kubikurikirana icyo kibazo kigakemuka umwe bakabasha kuza ariko ugategereza umwaka ugashira undi ugataha amafaranga barababaruye babaka amanamero y'amakote barafunguza kugeza n'ubu nta muriro nta mafaranga barabona mukomeze mu- mu- mubaze rero mukurikirane ubwo bazashyira ababibaye Eh, eh, nyine Mm, ubwo impamvu nari mbivuze mm,
Ah, ni ukugira ngo aba- ba- nimba batwumva ndabizi ko yumvwa cyane hano mu rwanda babashe kwikosora bumve ko abaturage babangamiwe bo muri aka kagari ka kirwa mu murenge wa gasanda
ntawe urakoze cyane jean claude Eh, ye- kuri aya makuru noneho- y'iwanyu Mm,
ndagushimiye cyane ndetse shimira n'uwo- n'uwanyakiriye kuri telefone bwa mbere mhm, Geoffrey, mhm.
Eh, ndamushimiye cyane shimira n'abayobozi bose ba radiyo ishuri ry'amerika ndetse by'umwihariko mbifuriza n'umwaka mushya muhire dore ko dusigaje iminsi itarenze makumyabiri n'icyenda Ngiye nawe- mwe namwe turawubifurije n'abo muri Eh, kumwe aho mugire ngaho amahoro mu karere ka y'Imana, ngoma tuzasubira Yego.
na h'ejo Eh, n'indi minsi eh, mukomere cyane
Eh, namwe mukomere Ud- uzatwoherereza aderese positare tuguhe telefone ah, tuguhe ka- kalendari y'umwaka utaha
Eh, nta kibazo tuzabikora n'undi wese Kandi waba murakaza.
azifite hafi yazitwoherereza igihe cyose two- tuzaba tugifite karandiriye tuzazibaha
tuzabohereze meri uza oya buwate positare Eh.
ahantu dushobora kuyinyuza mu iposita
niba niba hari ufite bua- ufite buwate positare
mbikore nta kibazo ufite buwate positare oya uzatwandikire utu- utubwire buwate positare twanyuzaho
Eh, n'undi nawe utwumvise muri aka kanya mu bakunzi b'ijwi rya amerika afite buwate positari twanyuzaho ka- kalendari atw- atwandikire hanyuma tuzayimwoherereze
mpamvu nakoze cyane Eh, murakoze Eh, wikendi nziza twakire na Kandi- john kandi ikindi yewe ga- kuko hari abandi bategereje Eh.
hari akandi kantu nashaka gusobanura ko nta kibazo washaka gusobanura reka reka Nashaka kubanira. U- ura- urabona ko twegereye igihe igihe cya noheli n'iminsi mikuru eh,
buriya hari ukuntu tujya tunasabana namwe tukishima nk'aba- nk'aba- nk'abakunzi banyu tubahagarariye mm.
ibyo nabyo mbega turabitegereje kandi ibiki mu- ikindi mu- ibi- ibiki mutegereje
eh, kwishimana namwe mu mu minsi mikuru tuzabahamagara tuba mu- mu- mugire mutubwire uko mwifashe aho ngaho Eh, kandi hari ikindi kintu nari naravuzeho nari narakibabwiye nikose reka twakire n'undi reka twakire undi kuko turimo ku- ku- kwizimba mu magambo Eh, reka rwose nabo um- tubahe umurongo, umbabarire nta kibazo umbabarire n'amasaha dore aragiye, isaha murakoze.
igiye gushira urakoze cyane john ur- umbabarire rwose twagutindiye ahubwo ahubwo twagutindiye nariko ndidoga ni rya mbere numvise umuntu atwara umwanya nk'uwo ku iradiyo ijwi rya amerika kabisa utubabarire urabona ko n'ubundi tu- tumurekuye ad- ashaka gukomeza Is- ni rya isaha mbere kuva iradushiranye nakumviriza imyaka myinshi kabisa ariko ntaco nta isaha ibyo yarimo iradushiranye aravuga n'uburenganzira bwiwe ntabwo noba umwaka Eh.
nta kibazo gihari ntacyo nyarutsa nawe twibwirire gatoya dore dufite n- umun- umunota ntugezeho yayayaya none se ni ukubaramutsa gusa rero urumva nta kintu gishitse ndi buvuge uravuga gatoya
okay Mm.
je gusa je- yari yari intererano Mm.
ah, no guhanura kubona umvise bariko baragwanya iry'amanda ya- yasohotse y'umutahe wo Mm.
gufata bariya bantu Mm.
nuko umwanya wagiye nashaka kubahanura ndababwire yuko iyo ubutungane bufashe ingingo Mhm.
na- ni ni ukubareka bikorera akazi kabo kuko baba babifashe babonye ko bibereye Mhm.
nibo nibo baheza baga- ba- bagafata i- i- bawusohora babonye ikibazo bafise kuri wo hanyuma babumvirize Mhm.
basanze uwera yi- yisohokere uteze nawe bimwega bamu- ba- ba- a- abihanigwe oya nibyo rwose kuko urabona ingorane kuva iyo myaka yose iheze tuguma turi mu buzingame bwo uh, bwo kwiruka bagwana bicana ni kubera ukudahana rero kuba biyumviriye gutangura ku- ku- ku- gukurikirana abakoze ariya mahano yari nayo yatumye na twebwe turi mu mahanga ku buryo tutanezerewe Ye, reka ngushimire rwose umbabarire ibyo isaha byogabanuka kabisa Ye, urakoze cyane nshimira n'abandi badukurikiye n'abaduhaye ibitekerezo n'inama ni n'amakuru y'iwabo ngashimira ku buhanga bw'ibyuma shandarake franklin na geoffrey mutagoma eugenia mukankusi mu